turashimiye ko madanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikoro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo muti twabateguriye iki turaza guhera ku yagezeho mu karere k'ibiyaga bigari nyuma yaho duce tubashikiriza ikiganiro c'urwaruka ejo hanyuma dusozerere kuri dusangira ijambo imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari reka tubanze tubabwire ko umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta muri amerika janet yellen yarayatanguje umugambi ugamije kuzoronsa umuyaga nkuba abagera ku bihumbi amajana atatu na mirongo itanu bo hagati mu gihugu muri senegale ni umugambi yatanguje mu rugendo harimo muri afurika rugamije guteza imbere imigenderanire ya afurika na amerika biciye mu gufashanya mu migambi irimwo ihindagurika ry'ibihe guheba amadeni no kuronsa imfungurwa abanyagihugu madamu yellen yagize ati ico twifuza twifuza ni ugukomeza cyane gufashanya hagati yacu mu by'ubutunzi tukanafasha kugira ngo benshi ku mugabane wa afurika baronke umuyaga nkuba uboneka ibidukikije vyubahirijwe senegal ahamwomenya ko iri mu bihugu vyikwije mu vy'umuyaga nkuba naho biri uko yamara imihana myinshi yo hagati mu gihugu nta muyaga nkuba ukwironka janet yellen yashimagije ejo kwa gatandatu uyu mugambi avuga ko uzoteza imbere ubuzima bw'umunyagihugu muto muto wongorere ukomeze ubutunzi bwa senegal muri rusange yagize ati ikindi umugambi uzotuma ni ko senegal izoshika ku ntego yihaye yo kugera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu atabukene bw'umuyaga nkuba mu gihugu cose reka duce tubandaniriza mu yavugwa mu gisata c'impunzi abarenga ibihumbi ndwi bakiriwe mu ikambi ya don bosco iri mu gisagara ca goma muri congo bavuga ko babayeho atabufasha na buke baronka bwaba uvuye kuri leta canke ku mashirahamwe yigenga ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu jimi shikurani bakomera dana maguru izanisa rodoro turufonzi nzarenda kutwicira umu ahubwo ni ukutugambira mube bavugizi inyuma nimba bari kumva ko badashoboye kurwana ngo bitumenye aho biherereye badusubize iwacu urugo aha turi ni mu nkambi ya Don Bosco Ngangi iri mu birometero bitanu mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma ahangaha impunzi zahunze imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu muri teritwari ya Rucuru zibayeho mu buzima bugoye aba banyekongo nta bufasha barabona kuva aho bagereye muri iyi nkambi bityo bikaba bibatera kwibaza ibibazo byinshi ubwo twahageraga ku munsi wa gatanu abo twaganiye nabo bwa mbere babanje kutubwira ingambi turatesetse inzara iratwishe impunzi z'urucuro impunzi z'ikibumba ibuhumba inzara iratwishe none guverinoma kiri kuvuga ngo batuye kudusuka mu by'amatora mbere ya by'iby'amatora amanza birukanayo muveturu abaturage bagasubiza mu byabo ntibapfire hano iby'amatora bikazaba nyuma ariko bamanze gukemura ikibazo cy'indambara none ni ukuvuga guturuka mwagira muri nkambi nta bufasha mwari mwabona ndabwo ndabwo
ngo twagera muno mu ngambi wageze muno itariki mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa cumi amezi atatu garashize turi muno twagera muno nta musada na gumwe ko twigeze kubona buri munsi yubatse uko abapadiri bakiduhaga n'amatere buri munsi yarangije kugira yubatse ariko twagera muno nta musahada fulani ngo turi twabona usibye amakanisa nangwa bamambure de famiye nibo bonyine bazaga uko ashoboye akaba ariko asayidiya yaza nyine akaba akeneye ko gusayidira abantu icumi ubwo agashaka nk'abakecuru icumi akabasayidiya gutyo umuco niko tubayeho rubaduka byumva uhore ni umusaza w'imyaka mirongo itandatu akaba yaraturutse muri gurupema ya busanza muri teritwari ya rucuru twamusanze mu ihema ritoya cyane aho abanyemo n'umukecuru n'abuzukuru be cumi na batatu bose bahunganye nawe uyasaba ubuyobozi bwa kongo kugarura amahoro n'umutekano bikamufasha gutahuka iyi ngambi mbayeho nabi kuva tumazemo n'amezi abiri n'igice nta kintu tubona icyifuzo cyanjye ni ukugira ngo badufashishe ibyo kurya nibamara kudufashisha babone badusubize iyo twaturutse ariko nabwo barwane kuko ubwacu twebwe impunzi icyo twahunze twahunze imibabaro y'abo bajambazi kutwica nabi baka ni no kudusahura ntabwo turi kwifuza gutegekwa nabo bari kudusahura twifuza kugira ngo guverinoma ishyireho imbaraga yazo ibirukane aba bagore bahungiye muri iyi nkambi bavuga ko batumva impamvu abayobozi ba Kongo batagira umwete mu kubasubiza mu byabo ndana magui ndani sana dore turufonzi ndaraenda kuspikira umu ahubwo no kutugambira mwe bavugize imungu nimba bari kumva ko badashoboye kugwana ngo bitumenye aho biherereye badusubize iwacu urugo
none wowe guturuka uturuka wagera wagera mu ngumu nta bufasha wari wabona jendo nari nahemba tubayeho mudarebo nuko tubayeho kuri nyagasani none muryaga mute turashaka gufunguza ko abanyegoma bamenyereye ino nuko bakaduha utwo kurarira nuko tukajya aba ndatubonye ngaryama We, ijambo ryo gusaba ni ukugira ngo tumenye aho duherereye badusubize iwacu nimba bananiwe niba badashoboye kurwana ngo tumenye aho biherereye no gufata inda turi gufata badusubizeyo jeweho rwose mbayeho nabi pe dore ubwo ndaho ndaho ukonze n'uki ubwo ndi gucunga abana singira n'umugabo miyi ingambi buri kwiranga ryamika abana jewe rwose ibyo ndi gusaba bari kumva ko dushobora kugira ngo baduhereze ibiryo batugwanire kuko dutahe tuje mu byaro ubwo ijwi rya Amerika ryavuganaga na Bwana Nzayino Jean Baptiste umuyobozi w'iyi nkambi nawe yemeje ko ubuzima bw'impunzi bwarushijeho kuba bubi ubuzima muri iyi nkambi ni bumeze nabi cyane kuko harimo inzara harimo malariya harimo diyare kandi guturuka twagera hano ndaho turabona umugiraneza wo gufata abantu bose uko bahunze ngo babone ibyo kurya guturuka twadekarara ko abantu bacu bari gupfira ku mihanda n'amagisida n'imodoka ziri kubagonga n'amamoto tuza dusaba padiri aduha hano hanyuma arakuhaduha abaturage baraza baratu- barubaka baraza ndamusahada gw'ihema ndamusahada gw'igiti bi- bigwanaho barubaka ariko inzara ibamereye nabi izi mpunzi zibona ko kugarura amahoro n'umutekano mu duce zaturutsemo ari cyo kintu cyatuma imibereho yabo ihinduka mbere cyo twasaba kuri guverinoma yacu ni amahoro tukabona dusubiye mu byacu ikindi cyo twanasaba ntibashoboye ku- kudufasha bazana imfashanyo bagafasha impunzi zose kuko ko mu setimimbwe ibihumbi birindwi biri mu ingambi kuza guhembesha bagahembesha abantu magana atatu rukumva bazana urwangano ku mpunzi zirutse umwanzi me bakazana urwangano ku mpunzi zidafitanye ikibazo me mu gihe cyo bahembesheje nk'abo bakeya mu bantu igi- ibihumbi birindwi bagahembesha abantu magana abiri magana atanu ni urwangano rwo bari kuzana mw'abo bantu ubwo twageragezaga kuvugana na komisiyo ishinzwe impunzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishami ry'intara ya kivu ya ruguru ntabwo byaduhiriye inkambi ya don bosco icumbikiye impunzi zirenga ibihumbi cumi na bibiri zose zahunze ziturutse muri teritwari ya rucuru na nyiragongo kubera intambara z'urudaca zimaze guhitana ubuzima bw'abatari bake jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma Ijwi rya Amerika turabandaye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abantu barenga amajana abiri nibo bamaze gutorwa ku bwandu bwa covid ya cumi n'icyenda mu Burundi kuva ku munsi wa mbere w'inondwi abarwayi benshi bari mu mashuri y'indaro yo mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu ibindi na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ibitigiri ijwi rya amerika rikesha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi vyerekana ko hagati mu gisagara ca bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hari abarwayi batatu mu buraruko bwa bujumbura habarizwa umwe nayo mu manuko bw'ico gisagara hatowe umurwayi umwe co kimwe no ku bitaro vyitiriwe abasirikare ni ku bantu mirongo itanu na bane bapimwe muri komine bukinanyana mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi abantu mirongo ibiri na babiri basanganywe ubwandu bw'umugera wa coronavirus kuri mirongo itanu na batanu bapimwe muri komini sare mu ntara ya bujumbura mu burengero hamaze kuboneka abarwayi batatu ku bantu cumi n'icyenda bapimwe mu ntara ya ngozi mu buraruko umuntu umwe niwe yasanganywe ubwandu bwa virusi ya covid cumi n'icyenda kuri batatu bipimishije ni mu karere k'ubuvuzi ka kiremba kamwe mu twabonetsemwo abarwayi b'umurengera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu ntara ya makamba mu manuko umuntu umwe yapimwe yasanganywe umugera wa covid cumi n'icyenda ni wo muri komini ya nyanzarake amakuru ava muri izi ntara aremeza ibitigiri ibitigiri vy'umurengera biboneka mu ntara ya bururi mu manuko ni ku mashure atatu afise uburaro ari mu makomine ya rutovu bururi n'amatana nk'uko ibiharuro ijwi rya amerika rihabwa n'abajejwe ndero wa hibururi bikemezwa n'abajejwe ubuvuzi bivyerekana mu rutovu kuri lise yaho hari abanyeshure barwaye mirongo irindwi na babiri lise ya rubanga muri komine matana iharurwa ko mirongo itanu n'umunani mu gihe lise ya bururi hatowe abanyeshure mirongo ine na babiri banduye covid cumi n'icyenda nibitigiri vyo kugera kuri uyu wa gatanu w'igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa mbere umwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu amakuru ava mu bajejwe indero mu ntara yemeza ko ibiharuro vya mbere vyatanguye kwibonekeza mu ntango z'indwi inyuma yaho hari abanyeshure batahukiye bavuye mu mahiganwa y'umupira w'amaboko handball mpuzamashure ku murwa mukuru wa politike gitega mu ndwi iheze twibaza ko abanyeshure bahanahanye umugera wa covid cumi n'icenda mu gihe bari hamwe i gitega kuko bahahuriye bavuye mu mihingo myinshi kandi bakaba bagumye begeranye umwanya munini mu mahiganwa niko bamwe mu barezi batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana batubwiye mu mwanya wa mbere ica abajejwe amagara y'abantu n'indero bihutiye kwabaye ugupima abanyeshure mu kivunga ariko bamenyesha ko bigoye gutuzikiriza ca covid 19 mu mashure y'indaro abana barara ahantu hamwe atasaganirizo bakongera bagasangira ubwiherero ubwogero hamwe n'ikibanza bafunguriramwo nk'uko amasoko yacu yavyemerejwe irya amerika abajejwe indero naho bagerageje gushiraho ingingo zo kwirinda ico kiza hari ubukene bw'ibikoresho nk'indobo imiti yo koga mu ntoki n'ibindi ijwi rya amerika ryagerageje kurondera ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi kugira bugire ico bushikirije kuri ibitigiri bishasha vyinshi vya COVID-19 vyasubiye kwibonekeza ibiro bijejwe kumenyesha amakuru vyatumenyesheje ko umushikiranganji wa mbere ari wazogica bivuze ko nk'umukuru w'umurwi ujejwe kurwanya irandagata rya covid-19 ku rwego rw'igihugu gervain jacob cari mu gikoranire c'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd catanguye kuri uyu wa kane ku murwa mukuru wa politike gitega ikazorangira kuri uyu wa gatandatu ariko mu mpera z'umwaka agira umwihwezo w'ingene ikiza ca covid-19 carwanijwe mu burundi yari yavuze ko gisa n'icaherengeteye yavuze ko iyo ngwara itakiri ikibazo yongera ashimira ibimenyeshamakuru vyafashije kugira kugira abanyagihugu bamenye uko bitwara nkengurukire cyane banyakubahwa bamenyesha amakuru uruhara rwabo rwarabaye urw'ikimazi gikomeye mu kwikingira iki kiza ca covid 19 ariko ico ndabamenyesha nuko la situation no musi ya covid covid mu Burundi nikiri kibazo nikiri kibazo ibiharuro biri hasi cyane mbere yaciye ashinga umurwi wo kuzokwerekana uko covid 19 yarwanijwe n'uburyo bwakoreshejwe harimo imfashanyo mva makungu uwo mugwi uzoburongowe na koronel Colonel Nzisabira Claver icegera ciwe ni yakuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu hanyuma dushikirize raporo son excellence amenye n'iki gihugu no musi cokora kuri iki kiza ca COVID-19 imbere yo bamushikiriza ico cegeranyo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene yarishimiye ukuntu igihugu ciwe carwanije COVID-19 kuwa 31 ukwa 12 guheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'amenyesha makuru yavuze ko incanjo nyinshi zihabwa abarundi arizo zatumye batandura cyane ico kiza ibibazo by'amagara y'abantu byotuma kuko uburundi buri mu bihugu vya mbere bicandaga burya nicyo gituma mbere nibaza yuko n'ikiza korona kitadufashe cane kuko abana b'uburundi baracandagwa cane ku buryo tubakingira kuva umuntu wa mbere atowe nk'umugera wa covid 19 mu Burundi mu kwa gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibiharuro bitangwa na komite y'igihugu ijejwe kurwanya ico kiza vyerekana ko abantu ibihumbi mirongo itanu na bibiri n'amajana ane na mirongo ibiri n'icenda aribo bawanduye mirongo itatu n'umunani urabahitana abagera ku bihumbi mirongo ibiri na bitatu n'amajana icenda na mirongo umunani na bane baronkejwe incanco mu gihe abapimwe bangana hafi umuriyoni n'ibihumbi amajana icenda kuva ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa mbere uburundi bwakuyeho ibipimo vya covid cumi n'icenda ku ngenzi zose zinjira mu gihugu zaba iziciye mu mazi ku butaka no mu kirere kikaba ico gihugu conyene co mu muryango wa yase cari gisigaye kigisaba ivyo bipimo eroje urikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika tubandanirize ku kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo amahoro y'imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye christina nadine uwamahoro niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma namwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika nizere ko mukomeje kugubwa neza ntimucikwe n'ikiganiro cya none aho tugiye kureba ese iyo mu rugo hari amakimbirane umwana uvuka muri uwo muryango haba hari icyo agomba gukora kugira ngo abashe kubanisha neza ababyeyi be ntimuze kujya kure y'inyakiramajwi zanyu kuko turumva dusenga imana eric utuye mu karere ka nyaruguru mu murenge wa ngera wagize uruhare mu guhosha amakimbirane yaterwaga na se umubyara si ibyo gusa kandi turumva n'umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda y'urubyiruko muri asosiyasiyo modeste e inosa ami ikorera mu karere ka huye ufite ubunararibonye mu gufasha abantu mu gukemura amakimbirane atubwira icyo urubyiruko ruri mu muryango urimo amakimbirane ashingiye ku mutungo ko babyitwaramo bakunzi b'ikinamico ngira nkugire namwe ntimuze gucikwa n'agace ka cumi n'icyenda
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku rubyiruko ruvuka mu muryango urimo amakimbirane ashingiye ku mutungo icyo rugomba gukora kugira ngo bafashe ababyeyi babo kubana neza amakimbirane ni ukutumvikana cyangwa kutavuga rumwe hagati y'abantu babiri ku kintu runaka kandi ibyo abahanga bagaragaza ko ari ibisanzwe mbese amakimbirane agize ubuzima bw'abantu gusa ikibazo ari uburyo bwo kuyakemura impamvu zituma habaho amakimbirane ni nyinshi uyu munsi turagaruka ku makimbirane aturuka ku ikoreshwa nabi ry'umutungo mu muryango amakimbirane ashingiye ku mutungo mu muryango agira ingaruka nyinshi nk'aho abana bata ishuri ndetse bigatera n'ihohoterwa aho ubushakashatsi bwakozwe n'abapadiri b'abayezuwiti ku bufatanye n'umuryango nyina w'umuntu organisation bwamuritswe muri werurwe bibiri na makumyabiri na kabiri bwerekanye ko ihohoterwa rishingiye ku mutungo ryari rigeze kuri mirongo itanu na gatandatu ku ijana nyuma y'uko mu duce dutandukanye hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ahanini ku mutungo Dusengimana Eric utuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngera yagize uruhare mu guhosha amakimbirane yaterwaga na se umubyara kuko yagurishaga amatungo magufi yo mu rugo nk'inka bari boroye ndetse n'ibindi nk'imirima nyina atabizi amafaranga yose akayanywera maze yagera mu rugo intonganya zikavuka biza kubagiraho ingaruka nko guta ishuri ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu David Ekimana katuyumve turagaruka mu kanya nari mfite nk'ebyiri hano ubona ntarazigujije nzinywera urwagwa mbona nari mfite ihene zigera nko kuri cumi n'eshanu kandi hano mu ngo hari ihene nyinshi n'izo naragije mu gasozi nkagenda nkazikurayo nkazishurisha umugore atabizi niyongera jean damascene na nyiracumi faransine batuye mu murenge wongera mu kagari ka nyanza ho mu karere ka nyaruguru aba bamaze imyaka igera kuri makumyabiri babana nk'umugabo n'umugore ariko ngo ntibyabahiriye kuko nyuma y'imyaka cumi n'itanu babana batangiye gukimbirana bitewe n'imitungo niyo ngira yangizaga uyu mudamu w'imyaka mirongo itatu n'umunani ngo hari ibyo yibuka umugabo yamukoreye bikamubabaza cyane nk'izo hene nyine yagurishaga atabiteguye cyangwa akanazigurisha amafaranga nta kintu ayamarisha ari ukuyajyana mu nzoga urumva atari ukwangiza uyu muryango ufitanye abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri ntabwo wakomeje kubana muri ibi bibazo kuko umuhungu wabo w'imfura witwa dusengimana eric ufite imyaka cumi n'icyenda yagerageje kubagira inama y'uko basohoka muri aya makimbirane barimo yaduhaye ishusho kandi y'icyateye amakimbirane mu rugo iwabo n'ingaruka byabagizeho bigatuma afata iya mbere mu kugira uruhare mu gufasha ababyeyi babo ngo ibibazo bari bafite mu rugo bikemuke ni ku murongo wa telefone papa rero ucaga inka hari n'uturima yagendaga agurisha mama yamubwira nyine ugasanga arashaka no kumukubita papa twamubwiraga ko dushaka kwiga ibikoresho akavuga ngo mubibwire nyoko kandi mama nawe nta mafaranga abaga afite undi mama nyine kenshi cyane niwe yatwirengeraga papa nyine we ariyo ajya mu nzoga njye narabibwiraga ariko papa ibintu burimo koko n'ibiki kuri ngibi ntaho byazakugeza papa nyine niwe iki kintu n'icyatubangamiragaho cyane pe narababwiraga ati papa rero ibyo bintu mukora byabagezaho rwose rwose mureba ibyo bintu ushaka wakwisubira kuko nta kintu byagufashe mu busaza bwawe ubona ari inde hagati mu babyeyi banyu watumye izi ngaruka zibageraho ingaruka ni papa yabiteye pe kuko niwe yajyaga mu nzoga kandi mama ahora yikota yikota papa niwe byaturutseho byinshi cyane niwe yabiteye rwose yabaga yarangije imitungo yaragurishije ubundi utuntu twose niyo yaragurishije yabaga yatugurishije nimba ari utuntu twahinze nako akagera akatugurisha inama nabagira rero ni uko kugirana amakimbirane amashuri nyine abana amashuri ubu ngubu twari twarayataye rwose ubu ngewe yararigo nanigo nanakigaga rwose kubera amakimbirane abandi babyeyi rwose nabo bareba barebaho ingaruka biba bimeze bituma abana batiga neza n'abanagiye nabo bazakurikiza iyo mico y'iwabo nubwo baje kuva muri aya makimbirane bagakora bakaba barimo kwiteza imbere ibyababayeho muri icyo gihe ngo ntibabyibagirwa kuko batabura kwibuka ingaruka byabagizeho aha kandi barakomeza batanga inama ku miryango ifitanye amakimbirane ingaruka zabayeho abana batangiye kubura kubura kubura barasi kwiga byatangiye gucika birangira na birangira amatungo nyagurishije nyamaze ibintu byose mu rugo mbega byose birangira hari n'isahani irashira n'isahani sinagira ubushobozi bagura isahani yo kuriraho ngaruka nyine n'ibyo yagurishije nyine byatugarutseho aho kumva urugo rwuzuye nyuma yaho urugo rukagenda urureba ugenda uhomba usubira inyuma kandi wari uteye imbere munsi y'umuntu y'umugabo yagiye mu nzoga n'umunyu nabe yabasha kuhaha urumva ibintu bitaba byasubiye inyuma twabagira inama nyine zo kubana neza nta makimbirane ahari mu ngo zabo inama nabaha ni ukurinda amakimbirane kuko iyo iyo harimo amakimbirane mu rugo nibwo usanga abana batiga ugasanga mu rugo harimo guhimana ubwo rero nabaha kwirinda amakimbirane gukumira amakimbirane mu rugo niba umugore abasha kugira ikosa nta ikosa rikosozwa irindi ahubwo habaho kuganira bakagira ibiganiro bombi hamwe
dushimire umuryango wa niyongira jean damascene waganiriye na mugenzi wacu david hitimana ku buhamya bwiza bamuhaye bw'uko amakimbirane ashingiye ku mutungo yaterwaga na niyongira jean damascene ugurishaga inka imirima ndetse n'ibindi bigatuma haba intonganya mu muryango yakemutse tunashimire Dusengimana eric wafashije ababyeyi be gukemura amakimbirane yari yugarije umuryango wabo mwumvise ko yegereye ababyeyi be akababwira ko ntacyo ayo makimbirane yazabagezaho bityo bagafata umwanya bakayakemura mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo muri gukurikira aho turi kuganira ku ruhare rw'urubyiruko mu gukemura amakimbirane ashingiye ku mutungo mu muryango aho nawe udukurikiye wadusangiza igitekerezo cyawe aho twabajije ese ni iki cyakorwa ngo urubyiruko rugire ubushake bwo gukemura amakimbirane ashingiye ku mitungo mu muryango baturukamo niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
amakimbirane agira uburyo bwinshi akemurwamo aho abayafitanye bitewe n'ingaruka zabagezeho bihitiramo uko babona azakemuka hirya no hino mu gihugu hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mitungo mugenzi wacu david hitimana yaganiriye na jean de dieu uwizeye akaba ari umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda muri asosiyasiyo modeste e inosa ami ikorera mu karere ka huye aho bafasha urubyiruko mu kwibumbira mu matsinda maze bakabigisha uburyo bwo gukemura amakimbirane mu ngo iwabo katubumve turagaruka mu kanya
muri aka kanya turi kumwe na wizeye jean didier akaba ari umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda muri asosiyasiyo modeste e inosa jean didier ikaze mu kiganiro ejo murakoze cyane ubusanzwe ingo zibana nabi zigira ibibazo byinshi bitandukanye ariko cyane cyane bakunze gupfa imitungo cyane cyane nko kwicunga nabi cyane nk'abagabo bumva ko imitungo ari iy'umugabo ariko akenshi bikanaturuka ko tugira n'abagore nabo batagira ibikorwa byinshi bakora abagabo bakabyinubira cyane bakavuga ngo niba nkora njyenyine nanagombye kuwukoresha uko nshaka kamera nk'umuntu usiga ku rugo mfata uko nshaka ikintu cya mbere dukora rero gikomeye ni ukubanza kumvisha abajene kudafata uruhande kuko iyo ushaka gukiza amakimbirane ugashyigikira mama wawe ugashyigikira papa wawe biba ikibazo ariko iyo umwana yitojwe kuba akitifu agirira akamaro umubyeyi we cyane cyane nka mama we cyangwa se urengana bigatuma badakonta kuri papa wabo gusa noneho bakiga gukora kandi buryo iyo ubasha gukora ubasha no kujira bigakunda ngira ngo ababyeyi nabo iyo tubaganiriza tubabwira yuko bafite abantu mu rugo bazi ubwenge bashobora kubafasha mu makimbirane yabo duciye muri abo bana twabatoje kugira intego ku buryo buri rugo rwose ruba rufite igipapuro cyanditseho intego cyihaye muri uyu mwaka mu mwaka utaha cyangwa se imyaka itatu itaha abana bakabikurikirana ari nabyo nciye mu ncamake tubifashwamo n'icyo twita igiti cy'uburinganire igiti cy'uburinganire habamo ibintu bibiri by'ingenzi bikomeye icya mbere ni uko twinjiza amafaranga icya kabiri ni uko tuyasohora aho umugabo n'umugore bafashijwe n'abana baricara bakavuga ati mbo hari imirimo yinjiza amafaranga umugabo akora hari n'imirimo itinjiza amafaranga umugabo akora hari imirimo yinjiza amafaranga umugore akora hari n'imirimo itinjiza amafaranga umugore akora icyo rero bakora ni iki ni ukuvuga ngo rero ngiye kugabanya imirimo umugore yakoraga yo mu rugo mufashe kugira ngo nawe abone umwanya wo kugira ngo nawe akore iyo hanze twinjize amafaranga twese ese Yego.
haba hari amakimbirane ababyeyi bagirana hanyuma a- abana cyangwa se abajene cyangwa se abana bo mu rugo akaba aribo babafasha kuyakemura nk'aha nyaruguru wavuye na- ni abana bagiye baduha ubuhamya ubwabo ariko bagiye bafasha ababyeyi babo kuko amakimbirane y'ababyeyi icyambere abana nibo bagiramo ingaruka kuko uri umuntu umaze guha- gufata uruhande rwa papa wawe mama arakwirukana cyangwa se ugafata urwa mama wawe isi arakwirukana noneho abantu tumaze kubigisha turavuga ngo mwihunge imiryango ahubwo nimufashe gukemura amakimbirane baragiye barabafasha icyambere bagaruka mu rugo bamaze kugaruka mu rugo bafasha n'ababyeyi babo kongera kubana mufite zimwe mu ngero z'urubyiruko eh, bajya baza babagisha inama uko bafasha ababyeyi babo mu kuva mu makimbirane aha inshuro nyinshi kuko dufite amakarabu dukoreramo ni naho tubikorera kuko tugira igihe abana batubwira batese kugenda agerageje bikananira mwamfasha iki niho twigira cyane kugira ngo umuntu agire tekinike zo kuba yafasha ababyeyi kuko hari n'abagerageza kubafasha mbere tutarigana ariko bikabananira bisaba ko baza muri karabu tukabigisha kugira ngo babone kugira umusaruro ubasha kugeraho uyu munsi wa none urubyiruko ruri muri ibyo bibazo babyitwaremo gute icy'ingenzi ni ukudahunga ingo kuko nicyo turimo tubona icyambere ni ukutababwira guhunga ahubwo bakagisha inama batugisha inama twebwe bagisha inama abayobozi cyangwa se abandi bana babashije kuba muri za karabu runaka ndetse binashobotse bakwishyira hamwe mu makarabu atandukanye kuko hari n'igihe mu rugo iwanyu bikunanira wowe ariko abagenzi bawe bikabashobora kuko n'ubundi hari igihe bavuga ngo nta muhanuzi wabo ariko iyo bikunaniye wowe ukaza ukabwira indi indi gurupe iraza ikagufasha byanananirana nicyo tuba dushinzwe bakora taranseri bakatubwira twe tukajya kureba ingo byananiranye bamwe mu rubyiruko noneho bigira ntiba ntibindeba ni iki mwababwira Ah, nibasange abahanga muri ibyo bintu yaba twege se cyangwa se n'abandi na- banishyira hamwe kuko abishyize hamwe turabasanga kandi n'imana irabasanga nta cyabananira hanyuma tubafashirizemo kugira ngo babashe gusohoka mu miryango hanyuma bihunge ibibazo by'imiryango ahubwo tubyinjiremo tubikemure kuko birashoboka rwose Eh, ababyeyi noneho Mm.
barehora mu makimbirane ashingiye ku mitungo Yego.
Eh, ni iki mwababwira dusoza icyo twababwira ni uko barimo bariyica kandi hari uburyo bwo kuba bakira amakimbirane ashingiye mu mirya- ku mi- ku mitungo uko yajyamo urushaho gukira naho uko bayarwanya bitabira gukora no kumvikana niko bagenda batera imbere dufite ingo nyinshi zagiye zitera imbere umuntu akaguha ubuhamya akakubwira ati nari mfuye birangiye nsigaye nkora akazi ko mu rugo kandi ndi umugore ariko aho mariye gukemura amakimbirane ubu mfite urusyo ubu mfite umuriro nubatse inzu yanjye ni ukuvuga ngo dufite ubuhamya bwinshi bwiza ariko buturuka ku kumvikana kuko utarumvikana ntacyo ubasha kugeraho
arakoze cyane jean de dieu uwizeye ku kiganiro cyiza yagiranye na mugenzi wacu david hitimana aho icyo bafasha urubyiruko bwa mbere ari ukubabwira kutagira aho babogama mu gihe mu muryango wabo haba harimo amakimbirane aho gufata uruhande rumwe ngo bashyigikire umwe mu bafitanye amakimbirane aho kandi abwira imiryango ibana mu makimbirane ko ukwiye gukemura ayo makimbirane naho urubyiruko rwigira abantu ntibindeba ko rudakwiye guhunga amakimbirane ari mu muryango ahubwo bagafasha iya mbere mu kugisha inama y'uko bakemura ayo makimbirane Mbibutse ko nawe udukurikiye wadusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo aho twabajije ese n'iki cyakorwa ngo urubyiruko rugire uruhare rwo gukemura amakimbirane ashingiye ku mitungo mu muryango baturukamo niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
Njye mwabanye kuri mikoro yari uyisabye Christina Mizero Crispe yari ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe uwamahoro Nadine ari we wari uhagarariye iki kiganiro mukomeze kuryoherwa na gahunda za radiyo ijwi rya Amerika naho ubutaha iya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo ejo ejo ejo ejo ejo iya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo ejo
radiyo hejuru rya amerika akaba n'ubwa duce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro ari kumwe na joe diane ni nahazo yakoze nadia yataha yabyegeranije tubasiga ikiganiro dusangira ijambo